iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi mwabonye ikingura ni thomas kamirindo basuhuza ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi aloyizi bigira imana n'ahawe
urakoze thomas namwe muteze amatwi turahera muri afurika ishyirahamwe mpuzamakungu oni ejo ku munsi wa mbere ryavuze ko ku nshuro igira kabiri mu minsi mike imfashanyo z'ibifungurwa bigenewe abanyagihugu bashonje muri etiyopiya zongeye kwibwa umuvugizi wa oni farhan hake yavuze ko abantu bitwaje inkoho bakekwa kuba abasirikare ba leta canke abo bacuditse binjiye mu kibanza c'ikomborca batwara amakamyo cumi n'umunani ya pamu avuga kandi ko ayo makamyo bayasahuye bongera bayakoresha ivyabo mu bibanza bitandukanye mu nyuma cumi na zitanu ziragarukanywa ariko izindi zitatu ngo ntiziramenywa irengero ryazo uwo muvugizi wa onu asaba ko abakozi ba oni n'izo kamyo zabo bigarukanywa vuba bidatevye ishyirahamwe pamu rivuga ko ryabimenyesheje leta nkuru ya etiyopiya hamwe n'abategetsi batwara igisagara ca desi ni mu ntara ya amuhara mu buraruko bwa etiyopiya muri afurika kandi perezida wa tunisiya kais saide ejo ku munsi wa mbere yavuze ko inama nshingamateka imaze amezi atanu yarasheshwe bizoguma uko kugeza habaye amatora mu kwezi kw'icumi na kabiri umwaka uza wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri yasabye kandi ko hatunganywa referandumu yo guhinyanyura ibwirizwa shingiro mu ijambo yacishije kuri televiziyo y'igihugu perezida said yatangaje ko agiye gutegura ibiganiro n'abanyagihugu akavuga kandi ko iyindi nteguro y'ibwirizwa shingiro izoca itegurwa kugira abanyagihugu bazoyitore muri referandumu ku itariki mirongo ibiri na zitanu z'ukwezi kw'indwi ku mwaka uza iyo ngingo ifashwe mu gihe ico gihugu co mu buraruko bwa afurika kiri mu buruhagarara rwa politike n'ubutunzi butifashe neza kubera ikiza c'umugera wa korona abakekwa kuba imigwi y'abicanyi bitwaje ibigwanisho mu ntara ya plato ni muri leta ya nigeria barateye ku isoko yariko irarema ku murango izuba riva bicamwo abanyagihugu umunani ibi byavuzwe ejo ku munsi wa mbere n'abanyagihugu babyiboneye imbona nkubone ico gitero cabaye ku munsi w'imana gikurikiye ibindi bimaze imyaka bibera muri ako karere hagati y'aborozi b'abayisilamu hamwe n'abarimyi b'abakristu abantu bitwaje ibigwanisho bikomeye bazwi nk'abasuma bakunze gutera ibice byo hagati no mu buraruko bushira uburengero bwa nigeria batera ubwoba abanyagihugu mu kubica kubanyuruza kubasambanya hamwe no kubasahura utwabo umuvugizi w'igipolisi uba ogaba yavuze ko igitigiri c'abahazize ubuzima kiriko kiratohozwa ko kandi ko gishobora kuba kirenga icatangajwe muri afurika kandi senegare izota inkingo za covid cumi n'icyenda zingana ibihumbi amajana ane imbere y'impera z'uyu mwaka igice ca mbere kigizwe n'incanco ibihumbi amajana abiri zararengeje igihe zidakoreshwa mu mezi zizoba zirengeje igihe zidakoreshwa mu mezi abiri aheze izindi ibihumbi amajana abiri nazo zizoba zataye igihe bitarenze ukwezi kw'icumi na kabiri kubera ko abazisaba ari bake umuyobozi wa porogaramu yo gukingira abanyagihugu muri ico gihugu ca senegare yabivuze ejo ku munsi wa mbere leta zo muri afurika zikunze gusaba izindi nshanshu za covid cumi n'icyenda kugira ngo zibashe kugera ku rwego nk'ibindi bihugu bikize ku isi aho ibikorwa byagenze neza igihe kirenga umwaka senegali imaze gutanga hafi doze imiliyoni zibiri kugeza ubu kimwe mu bitera ikibazo n'igihe gito izo nshanshu ziba zisigaje kumara inyuma yo kugera muri icyo gihugu ziturutse mu bafasha barimwo na leta z'ubumwe za amerika hamwe n'ubushinwa abakurikiranira hafi iby'amagara y'abantu muri senegare bavuga ko biteze ko leta izofata ingingo ku bantu batikingiza kugira ngo ibitigiri by'abazihabwa byiyongere kuri kovide nyine ku mugabane wa buraya ubwongereza ejo ku munsi wa mbere bwaremeje igikekwa kuba umuntu wa mbere yishwe n'ubwoko bushasha bwa kovide cumi n'icyenda bwiswe omikorone igihe yagendera ikibanza gicandagirwamwo abantu mu burengero bw'umurwa mukuru londres umushikiranganji wa mbere w'ubwongereza boris johnson yavuze ko mirongo ine ku ijana by'abanduye kuri uwo murwa mukuru londres banduye ubwoko omikrome kandi abakigwa mu bitaro barushiriza kwiyongera ikigo cy'i buraya kijeje gukinga no kugenzura ingwara ecdc cabwiye iturukanzu ry'amakuru y'abafaransa afp ko bisa n'uko uwo muntu ari we wa mbere ahitanywe na omikrome ku mugabane wa buraya hano muri amerika ubushikiranganyi bwo kwivuna abansi bwavuze ejo ku munsi wa mbere ko ati abasirikare ba amerika bazohanirwa igitero ca drone cahitanye abanyefuganistani cumi k'umurwa mukuru i kabure ku munsi mu kwezi k'umunani mu bafuye harimwo abana indwi umuvugizi w'ubwo bushikiranganji john kirby yavuze ko umushikiranganji wo kwivuna abansi lloyd austin yasuzumye neza ivyabaye abona ko atawobihanigwa ico gitero ca drone cabaye ku itariki ya mirongo ibiri n'icenda z'ukwezi k'umunani mu minsi ya nyuma abasirikare ba amerika bariko baratahuka inyuma y'aho abatalibani bafatiye uburongozi
aloyizi bigirimana urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho inshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nimudukurikire no kuri youtube instagram na facebook voa radiyo yacu naho ku maradiyo yanyu mu burundi muri uyu mwanya turi ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe naho mu rwanda turavugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu aha mu rwanda leta irahamagarira abagura imodokari nshyashya kwibanda ku zikoresha amashanyarazi mu rwego rwo kugabanya ibyuka bihumanya ikirere bikomoka kuri peteroli abaguzi bo basanga bigoye niba uzanye iyo modoka ihenze ngo ni uko itangiza ibidukikije ese ninde utunze amafaranga angana gutyo kugura imodoka ingana gutyo ahubwo n'iyo yari isanzwe iriho kuyigura cyari ikibazo kubera ko iyo winjije imodoka hano usanga ijya kukuba hafi kabiri uko wayiguze hanze uyu ni umuturage wo mu mujyi wa kigali naho mu burundi minisitiri w'ubuzima dr nzeyimana sylvie arahimiriza abanyagihugu guhora amaso ku cyorezo cya virusi ya korona no kureka kudohoka ku mabwiriza yo kukirinda amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane mugume hafi muri kumwe na thomas kamirindi nk'uko nari maze kubibabwira rero mu burundi minisitiri w'ubuzima dr nzeyimana sylvie asanga abandura virusi ya korona mu gihugu bagenda biyongera akabahamagarira rero kwitonda eloge wirika neza araduha inkuru irambuye umushinganji mushasha w'amagara y'abantu kuva mu ntango z'umuhingamo wo kuri uyu wa mbere yakoze ingendo hagati na hagati ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura no mu buraruko bwawo kugeza ku mugoroba yagendeye ibituro by'amabisi yunguruza abantu n'ibintu ahari amasoko hamwe n'ibibanza byo kudandarizamwo biri iruhande y'amabarabara cane cane hafi y'ahahoze isoko nkuru ya bujumbura muganga sivinze imana yavuze ko yasanze abantu basaha n'abibagiye amabwirizwa yo kurwanya ikiza ca coronavirus nko kuri bijya bituro by'amabisi twabonye yuko abantu binjira mu mabisi atatujya dutambara dufuka amazuru n'umunwa bambaye kuri bijya bibanza by'idandarizo twabonye yuko hariho indobo zirimo amazi acafuye ubona yuko yoba adakoreshwa hari aho twabonye bafise n'amazi mugabo atasabuni zihari twabonye yuko rero hariho kudebukirwa ku bijyanye no kwikingira umugera wa korona virusi umufasoni nzeyimana twari ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu burundi yasiguye ko yahimirije abanyabujumbura kugira bareke kwijajara yanemeje ko ibitigiri by'abandura covid cumi n'icyenda muri iyi minsi byasubiye kuduga ariko hageze ku ijuru umenyeshamakuru yamubajije ivyo bitigiri kanuni ntiyarashe ku ntego ibitigiri by'abanduye uwo mugera muri ino minsi biriko biraduga biriko biraduga mu gihe twari tumaze amezi ivyo bitigiri by'abo dusanga bafite uwo mugera wa coronavirus ari bito mugabo si ku rugero runiniya cane nico gituma twabonye yuko twoca tuza hakiri kare kugira ngo twibutse abantu kugira ngo ntibibandanye biduga cane Sylvain Habanabakize umuvugizi w'urwego ruvugira abarwayi mu Burundi Semebu avuga ko ashima ko COVID-19 iriko iragwanywa ahamagarira abantu kwirinda cane ku giti cabo tubona akigoro ntangere dushima muri Semabu kuko uravye ico kiza uno munsi kiriko kiragwanywa ibintu vyitayeho abarwayi batera biyongera turavye ku munsi ku munsi rero uko bafashwe twumvishije bamugari y'abantu uvuga ko ariko barafatwa neza ataco ateko barakora kugira ibintu bigende neza ico Rwanda babwire coco nuko burya ingwara ya virusi y'umugera ku vyirwa vyagiye biragirwa ni ingwara idakira ni ingwara igenda ikagaruka kimwe gusa ico mbona nuko abarundi n'aba mu gihugu cacu twobandana dukurikiza ziya ngingo twabwiwe na leta bicishije umushikiranganji bw'amagara y'abantu n'abajejwe amagara y'abantu basaba abarundi n'aba mu gihugu kuguma bikingira nta ngingo nshasha bashizeho nk'uko ibindi bihugu vyo mu karere vyabikoze cane cane ku ngenzi zinjira mu gihugu kuva aho habonekeye ubwandu bushasha bwa covid-19 muri afurika y'epfo mu misi iheze gusa ubugenduzi bukuru bw'igipolisi bwasavye abatwara igipolisi mu duce dutandukanye kubahiriza ingingo zari zafashwe zo kubuza ibiteramo vya karawoke n'amazu y'ubutambiro inshuro zitari nke burundi bwaragijwe gutanga ibitigiri bitari vyo vy'abandura n'abahitanwa n'umugera wa covid-19 ivyashangashije perezida evariste ndayishimiye agishika ku butegetsi mu kwa gatandatu ibihumbi bibiri na mirongo ibiri yatanguje umugambi ndakira sinandura kandi sinanduza coronavirus mu gihe we yasubiriye yapfuye giturumbuka yavuga ko ikirere c'uburundi cahumanuwe ata korona izogiturukira eroje buri kaneza ijwi rya amerika mu rwanda ikigo cy'itumanaho mtn cyaraye kigejeje i kigali imodokari zacyo za mbere na mbere zikoresha amashanyarazi abashinzwe ibidukikije baboneyeho gushishikariza n'abandi bikorera kugura bene izi modoka mu rwego rwo kugabanya ibyuka bihumanya ikirere asumuta kaboyi aratubwira ibindi kuri iyi nkuru MTN Rwanda isobanura ko izi modoka zaguzwe mu rwego rwo kunganira leta muri gahunda yihaye yo kugabanya ibyuka bihumanya ikirere umuyobozi w'iyi sosiyete madamu Mitwa Ngambi yabwiye itangazamakuru ko mu migambi yabo harimo gufasha leta muri gahunda zayo zo kwita ku bidukikije n'imibereho myiza y'abaturage uyu muyobozi avuga ko iyi gahunda batazayikorera mu Rwanda gusa ko bazayigeza n'ahandi ku isi bakorera uyu muyobozi yumvikanisha ko mu gihe kiri imbere cumi na gatanu ku ijana by'imodoka za mtn ikoresha zizaba zitagikoresha ibikomoka kuri peteroli umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibidukikije rema madamu juliette kabera avuga ko ibyo mtn yakoze bigaragaza ko kugabanya ibyuka bihumanya ikirere bishoboka no ku bindi bigo uwo mushinga uje kwereka abanyarwanda ko bishoboka kuba twava ku modoka zisanzwe tukajya kuri izi ngizi zikoreshwa n'ingufu z'amashanyarazi mu mijyi haragaragara ko ko umwuka utameze neza kubera ibinyabiziga mu cyaro ntabwo ariko bimeze cyane ubuhumane tubona mu cyaro buturuka kuri gucana inkwi n'amakara ariko ubushakashatsi bwatweretse ko hano mu mijyi guhumana guterwa n'ibinyabiziga imodoka imwe mu zazanywe na MTN igura amafaranga y'u Rwanda miliyoni mirongo itandatu n'eshanu igiciro bamwe bagaragaza nk'ikitashobokera abafite amikoro aciriritse niba uzanye iyo modoka ihenze ngo nuko itangiza ibidukikije ese ninde utunze amafaranga angana gutyo yo kugura imodoka ingana gutyo ahubwo niyo yari isanzwe iriho kuyigura cyari ikibazo kubera ko iyo winjije imodoka hano usanga ijya kukuba hafi kabiri uko wayiguze hanze witegereze urebe usimbukire nko muri congo usanga imodoka zaho ari nziza pe ariko kubera imisoro idahanitse usanga buri muturage ashobora kwitungira imodoka bigashoboka ariko hano biragoranye imodoka uyikura hanze wayigeza ahangaha muri masherwa kugira ngo uzayikuremo bigusaba ko ugira amafaranga angana na yayandi waguze imodoka umuyobozi wa rema agaragaza ko nubwo izi modoka mu ntangiriro ziba zihenze ariko uwabasha kuzigura yakoroherezwa nyuma kuko nta kindi zitangwaho kuva iyo umaze kuyigura ngo uba utakiguze esanse kandi iyo ucometse ukora ibirometero mirongo itandatu ku munsi kandi umuriro wakoresheje icyagenga ari muke utangana n'amafaranga yo kugura esanse noneho na bya bindi bya savisi na bya bindi byo kujya kumena amavuta ibyo byose ntabihari iyo ushyize hamwe izo kositi zose ubundi wagakoresheje ukoresha ya modoka ya esanse iyi ngiyi isa nk'aho ihenze ku ntangiriro ariko nyuma y'imyaka runaka uba wagaruje amafaranga yawe abazobereye gukoresha izi modoka bagaragaza ko ziriya modoka zifite uburyo bubiri bwo kongerwamo amashanyarazi hari ubwo bashyiramo amashanyarazi mu buryo bwihuse buzashyirwa ahantu hatandukanye higanjemo ahahurira abagenzi nko ku kibuga cy'indege no ku mahoteli akomeye yo mu mujyi wa kigali izi modoka si zo za mbere zije mu gihugu kuko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda volkswagen yari yatangije imodoka nk'izi zikoreshwa amashanyarazi zaje kandi zarabanjirijwe na moto nazo zikoreshwa amashanyarazi zaje nabwo mu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda umuyobozi wa rema yabwiye ijwi rya amerika ko kugeza ubu abakoresha izi modoka cyangwa amapikipiki umubare wabo ukiri muto uyu muyobozi akumvikanisha ko hari imisoro leta yigomwe kugira ngo izi modoka zize zihendutse gusa baba abakoresha moto cyangwa izi modoka mu ntangiriro bari bagaragaje ko kuzishyiramo amashanyarazi bifata umwanya munini ku buryo bwatinza ushaka kwihuta ingero zatangwaga n'uko moto ishobora kuba yagenda umunsi wose bikenera ko gushyiramo amashanyarazi byafata iminota irenze mirongo ine abayobozi bashinzwe ibidukikije mu rwanda bagaragaza ko iki kitaba ikibazo kuko uwakwifuza gukoresha iyi modoka yaba moto cyangwa se imodoka ikoresha amashanyarazi yajya yongeramo amashanyarazi mu ijoro cyangwa se mu gihe aparitse ari mu kandi kazi u rwanda rwihaye intego ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu uzagera rwaragabanyije ibyuka bihumanya ikirere ku kigero cya mirongo itatu n'umunani ku ijana asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
bakunze baradijwe rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominote la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo communautaire de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
muri repubulika ya demokarasi ya kongo umurambo wa majoro rugenderwa joseph warashyinguwe ejo bundi ku cyumweru mu ntara ya kivu y'epfo major rugenerwa yari umusirikare mu ngabo FARDC za Kongo yakomokaga mu bwego bw'abanyamurenge yishwe mu buryo bwa kinyamaswa mu mpera z'icyumweru gishize umunyamakuru wacu Temistokle Mutijima arabitubwira neza
aho hari ku gicamunsi cyo kuri iki cyumweru ubwo umurambo wa majoro rugenerwa kaminzobe joseph wagezwaga ku rusengero rwa source disari mu mujyi wa bukavu ahabereye umuhango wo kumusezeraho bwa nyuma mbere yo gushyingurwa mu irimbi ryaho i bukavu abantu bari uruvunganzoka ku buryo icyumba cy'urusengero cyakubise kikuzura kugeza ubwo bamwe bakurikirana iyo muhango mu mbuga y'urusengero ni umuhango witabiriwe ahanini n'abo mu bwoko yavugagamo bw'abanyamurenge ndetse kuri bamwe amarangamutima yari menshi ubuyobozi bukuru bw'igisirikare cya kongo bwari buhagarariwe na generali majoro yav avur ngor robert ukuriye ingabo mu ntara za kivu y'epfo na maniema wihanganishije umuryango wa nyakwigendera umuryango ubuza umuntu ariko kandi n'igisirikare nacyo kibuza umuntu kubona mugenzi wacu majoro kaminzobe wakoraga akazi ke neza uko bisabwa uyu munsi akaba atuvuyemo twabanye neza nawe ariko uburyo yatuvanywemo buteye agahinda buri wese nihanganishije umuryango wabuze uwabo kandi nanihanganishije igisirikare cya kongo nibyo murakoze majoro rugenerwa joseph yari asanzwe ari umuyobozi wungirije ushinzwe iperereza mu ngabo zikorera muri teritwari ya fizi ho mu ntara ya kivu y'epfo akarere karimo intambara n'umutekano muke uterwa n'imitwe yitwaje intwaro yishwe ku wa kane w'icyumweru dusoje bikozwe n'insoresore z'abo mu bwoko bw'ababembe nyuma umurambo we zirawutwika zirya na bimwe mu bice by'umubiri we bivugwa ko mbere yo kwicwa yavanywe mu ngobyi y'abarwayi ambilanse yarimo hamwe na bagenzi be bandi bane ubwo bari baherekeje umukuru wabo wari ugiye kwivuriza mu mujyi wa bukavu ibyo byabereye ahitwa ruweba muri segiteri ya tanganyika ho muri teritwari ya fizi isaa saba z'amanywa ku bw'inshuti n'abavandimwe ba nyakwigendera iyicwa rye si urugomo rusanzwe ahubwo n'ubwicanyi bugambiriwe bukomeje kwibasira bo mu bwoko bw'abanyamurenge bwana jean sikoyi muhamiriza ni umwe muri abo by'umwihariko akaba anakuriye ihuriro shikama ry'abanyamurenge bo mu mujyi wa bukavu murweba ni ni akavire k'ababembe kari ku abodi lake tanganyika ni ahantu muri vire haba hariho inzego zose z'umutekano wa leta haba hariho shefu remere wa vire hariho inzego za polisi hariho inzego za gisirikari nta muntu n'umwe washoboye kumutabara izo rero twabyakiriye nabi cyane uwo nguwo yapfuye nk'uko undi munyamurenge wese yopfa ntabwo yapfuye kuko ari majoro joseph kaminzo yapfuye nkuko nanje nopfa kuko n'undi wese dongo urumva ni urupfu rukurikiye umunyamurenge ni jenoside ikurikiye umunyamurenge kumusamburira kumwirukana mu gihugu kuko ababiturwanya baturwanya batwica babivuga ku bandi nabo urupfu rwa majoro rugenerwa baravuga ko rurimo akagambane ka bagenzi be bahuje umwuga by'umwihariko abo bari basangiye urugendo nubwo bagenda bavuga ngo yishwe n'insoresore abaturage ariko yishwe na leta kuko yakuwe mu maboko y'abayobozi be baramutanga baramuhana kuvuga ngo imodoka irimo abantu benshi ko baragenda ba baze bariwe batoranya wenyine urumva ko bitobora kuba ari akagambane kubera ko baramuselekisiyone wenyine ari mu modoka bamukuramo kandi sinibwira ko kugeza ubwo bamusohoyemo ava cyangwa se apure ko hari iyindi modoka bashobora kuba barasatse cyangwa se abandi bagenzi bari kubatambuka bwana muhamiriza ukuriye ihuriro shikama ry'abanyamurenge agasaba umuryango mpuzamahanga kugira icyo ukora ntukomeze kurebera ubugizi bwa nabi bwibasira bo muri ubwo bwoko leta ya kongo iracecetse ibihugu by'ababanyi biracecetse kominote interinasiyonari iracecetse n'iyo ivuze ibivuga biguru ntege ntibivuga n'imbaraga ariko barabizi kuko uriya nani bintu keita ejo bundi yaravuze muri conseil de securite de nations unis avuga kuko reyerema bamaze kubimenya kuko hariho netoyaje etinike hariho ubwoko bukurikiranywe kwicwa no kurandurwa muri kongo barabivuze bafite abasirikari ibihumbi cumi na bitanu hano muri kongo none se ko babizi ibyo bihumbi cumi na bitanu byaje kugira gute mu gihe bitorindira abaturage bazi ko bakurikiranywe bashaka kurimburwa ngo bamareho mu gihe bitobarindira umutekano majoro rugenerwa kaminzobe w'imyaka mirongo ine n'itandatu yishwe yari amaze imyaka irenga makumyabiri mu gisirikare cya congo frdc asize umugore n'umwana umwe w'umukobwa yishwe mu gihe mu myaka ya vuba ishize hakomeje kugaragara ibikorwa byo gutoroka igisirikare kwa bamwe mu basirikare bakuru bo mu bwoko bw'abanyamurenge abo bagiye biyunga ku mitwe yitwaje intwari ivuga ko iharanira gucungira umutekano wo mu bwoko bw'abanyamurenge kuko mu magambo yabo igisirikare cya leta cyananiwe kubikora kuri bamwe urupfu rwe rushobora gutuma abo mu bwoko bw'abanyamurenge bakomeza n'ubundi gutakariza icyizere inzego za leta by'umwihariko iz'umutekano siniyumvishwa ukuntu uyu munsi leta idusaba kandi kongera kwigirira icyizere no kwiyoboka ese uyu munsi ninde mwana w'umunyamurenge ushobora kongera kwinjira igisirikare cya leta mu gihe n'abakirimo bahaye bicwa demistokre mutijima ijwi rya amerika mu burasirazuba bwa kongo
dusubire mu rwanda korali de kigali irateganya igitaramo cya noheli ku cyumweru gitaha ku itariki ya cumi n'icyenda y'uku kwezi abashaka kureba icyo gitaramo batari muri kigali arena aho kizabera rero bashobora kwishyura mbere bakoresheje ikoranabuhanga ryateguwe n'ikigo hoza media gifatanyije na korali de kigali umuyobozi wa hoza media victor nkindi yavuganye na mugenzi wacu venuste nshimiyimana amubwira igishya kiri mu myitegurire y'iki gitaramo cya noheli igishya muri iki gitaramo ni uko huza media igiye kwifashisha ikoranabuhanga ituma dushobora kwerekana amashusho ku banyarwanda batabashije kwitabira icyo gitaramo muri kigali arena cyane cyane abanyarwanda bari hanze muri diaspora ariko n'abanyarwanda bari mu rwanda kubera ko imyanya y'abashyitsi muri kigali arena ntihagije dufite ibyo twise social distancing ituma stade yose idashobora kuzura noneho twebwe tukaba dutanga iyo serivisi yuko umuntu ashobora kureba aya mashusho yicaye iwe mu rugo akoresheje televiziyo ye cyangwa se laptop n'abandi bakoresha za smartphone zabo kugira ngo barebe icyo gitaramo mu buryo bwa live none se ndamutse nishyuye ukanyohereza ako kanyanzira kugira ngo ngakandeho nshobore kuyireba ntabwo nshobora kugasangiza n'abandi tukayireba turi benshi ntabwo bishoboka kuko ni y'umwihariko y'iyo koranabuhanga aho tuzabasha kubohereza kubishyuye aho bakanda noneho aho ngaho aho bakanda ntabwo umuntu ashobora kuyisangiza abandi cyangwa se ntabwo ashobora kuyikoresha kabiri ni uburyo ki twabonye kugira ngo n'iki gikorwa n'iyo umufatanyabikorwa kagaragara kigali nabo babone inyungu kuko n'ubundi baba batakaje igice cya kabiri cy'inyungu bari bateganyirije kubera ko sitade idashobora kuzura kigali arena yakira abantu bagera ku bihumbi icumi wavugaga yuko izakira abagera ku bihumbi bine kubera ingamba zafashwe zo kwirinda kovide cumi n'icyenda ariko se abo ibihumbi bitandatu basigaye iryo koranabuhanga muteganya gukoresha muzumva bose rizabageraho twiteguye kwakira abantu bagera no ku bihumbi icumi nabyo turabishobora ikoranabuhanga bwacu rishobora kwakira abantu bagera ku bihumbi icumi nta kibazo huza mediya icyo kigo cyanyu mukoresha abantu bazobereye ku kihe kigero cy'ikoranabuhanga bazabafasha kugira ngo iyo gahunda itungane neza huza mediya ubusanzwe ifite icyicaro mu rwanda kigali ariko tuba dufite ibihugu icumi byo muri afurika dukoreramo ni ukuvuga ko dukunze tuba dukoresheje abakozi b'abanyamahanga babizobereyemo ariko ubu ngubu mu rwanda twagiye twegera ibigo na za univerisite zigisha na za kaminuza zigisha abanyarwanda kugira ngo natwe tubone kubafasha muri za internship tukabakira tukabereka ibyo dukora nabo bakabimenya hari n'abandi bagiye babiga hanze bakagaruka mu rwanda babizi abo ngabo nibo twifashisha ubu ngubu dufite ekipi y'abantu bagera ku icumi
abo bose ni abantu bazobereye mu ikoranabuhanga bazategura iki gitaramo cya noheli
abo bose ni urubyiruko ni abanyarwanda kandi ni abantu bakunda umurimo wabo itangazamakuru muri rusange ariko cyane cyane uburyo bwo gutunganya amashusho
wavugaga yuko korari do kigali ari umufatanyabikorwa izabyungukiramo iki izatwara ikihe gice cyayo azinjira yego n'ubundi amafaranga igice cyayo kizajya kijya kuri korari do kigali kuko nabo bagamije kwinjiza amafaranga kugira ngo icyo gikorwa kibone kwishyurwa n'abantu bo muri korari bagira barenga ijana nabo babone kwishyurwa niyo mpamvu dufite uburyo twumvikanye na korari de kigali ku buryo ayo mafaranga nabo bazajya babona mu gice kitari ntoya kugira ngo iki gikorwa gitungane neza victor nkindi umuyobozi wa huza media utegura igitaramo cya noheli yafatanyije na korari do kigali ndagushimiye cyane kuba aka kanya uhaye ijwi ry'amerika kandi nkwifurije hakiri kare noheli nziza urakoze cyane benisite noheli nziza
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu aya makuru ni aha ahumurije mbashimiye cyane rwose ko mwayakurikiye maze rero mugire umunsi mwiza murakarama